rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu rwanda turaha mikoro mugenzi wacu eric bagira ubusa uri i kigali eric mikoro ni yawe Etienne Karekezi ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo mikaze n'abadukurikiye kuri uyu munsi uyu munsi mikoro zacu twazimuriye mu bishanga byo mu karere ka Bugesera ku kiyaga cya Rumira kiri mu murenge wa Ririma mu burasirazuba bw'u Rwanda ijwi rya Amerika yahisemo gusangira ijambo n'abahinzi b'umwuga muti kuki bitewe n'imiterere y'umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda hari bamwe babona imibereho ku bari muri uwo mwuga w'itangazamakuru bitajyana no gusubiza ibyifuzo by'abawukora bagahitamo kureba ibindi bakora ni muri urwo rwego muri dusangire ijambo ya none turabana na bwana diyedone niyo dushima ari kumwe na mugenzi we bwana alexi musabirema bize umwuga w'itangazamakuru baranawukora ariko batangira kuwufatanya n'ubuhinzi kuko babonaga umushahara wo mu itangazamakuru udahagije kugeza ubwo bareretse bakiyegurira ubuhinzi aba banyamakuru bakigera mu buhinzi bashinze kampani y'ubuhinzi exodus farm limited ikorera mu karere ka bugesera bahinga imboga n'imbuto zigemurwa mu mahanga ni umwanzuro uba usanzwe ugora abatari bake mu bageze mu mwuga w'itangazamakuru ufatiye kuri politiki iriho mu rwanda nyuma y'imyaka makumyabiri n'itandatu ishize ibitangazamakuru biravuka umunsi ku wundi ariko kuvuka ni kimwe kugaragaza iterambere rya benshi mu barikoreramo barikeshamo amaramuko biracyari ikindi ubukene bw'akarandasi isezerano umurage w'ubugwari ntugira igitabo waba muzima yakamirwa n'amaboko agatarama mu bandi bagahuza imihigo
imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu cy'imbarurishamibare mu rwanda iragaragaza ko kubera icyorezo covid cumi n'icyenda kuva mu kwezi kwa kabiri kugeza mu kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ubushomeri bwavuye kuri cumi na gatatu ku ijana kugera kuri makumyabiri na kabiri ku ijana ku rubyiruko by'umwihariko abafite imyaka iri hagati ya cumi n'itandatu na mirongo itatu badafite akazi barabarurirwa ku mpuzandengo ya makumyabiri n'umwe ku ijana muri dusangire ijambo ya none murumva uko igitekerezo cyaje kuri buri umwe akareka umwuga w'itangazamakuru akajya mu buhinzi aho bageze n'intumbero yabo kuri ejo hazaza muri uru rugendo batangiye mu kwihangira imirimo turumva n'abo bahinduriye ubuzima mu gace bakoreramo ibikorwa by'ubuhinzi dutangiranye na bwana diyedone niyo dushima wabimburiye mugenzi we mu mezi ane ya mbere aratangira atubwira igihe amaze akora ibikorwa by'ubuhinzi uyu ni umwaka wa kabiri kuko ubunyamakuru n'abahagaritse mu ntangiriro z'umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ubu rero uyu ni umwaka wa kabiri noneho ndi mu bikorwa by'ubuhinzi bw'imboga n'imbuto byoherezwa mu mahanga natangiye kubikora ndi n'umunyamakuru mbifatanya n'umwuga w'itangazamakuru mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ariko nkabona ntabwo bimpa umusaruro nakabaye mbona iyo nza kubikora nanabyikurikirana nkabona birabura gikurikirana muri uko kubura gikurikirana nibwo navuze ariko wabiha umwanya wanjye wose nza guhagarika rero itangazamakuru ngiyegurira mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda uwo mwaka ushize nyine uyu noneho ni umwaka wa kabiri mbirimo amasaha yose igihe cyose ariko kazi kanjye ka buri munsi byaje kwaguka uko byatangiye siko bikingana ubu ngubu ni nayo mpamvu uyu munsi aho mudusanze musanze turi mu bikorwa bishobora kuba byigiye hejuru biteye imbere ugereranyije n'ibyo ngibyo bya bibiri na cumi na karindwi
kugeza ubu ngubu rero twavuga ngo ugeranije n'uko mu itangazamakuru byari bihagaze no mu buhinzi bimeze bite
kugeza ubu ngubu ntabwo itangazamakuru ryamfashe nabi narahembwaga kandi nahembwaga neza njya nkunda kubibwira abantu nkababwira nti ndi mu bantu banahembwaga rwose neza yego ni naho no kwigishoro ndanarikunda nzanarigarukamo nibiba ngombwa ariko ubu ngubu mvuga ko ritanjyanaga ku muvuduko w'iterambere nifuzaga niyo mpamvu navuze ariko wakwikorera bishobora kuba byatanga umusaruro waruta wa wa mushahara bampembaga ntabwo uyu munsi nahita nemeza ngo mvuge ngo amafaranga mbona ku kwezi cyangwa se mbona ku mwaka umuhinzi burya asarura kuri sezo bitandukanye no kuvuga ngo umukozi ahembwa buri kwezi ariko iyo ngereranije mbona bifite aho binganisha hari abantu bavuga bati mikoro iraryoha ngo hari abakeneye kuba abasitari hari abakeneye kumenyekana bakamamara kuruta kuza mu buhinzi nibyo nibyo mikoro iraryoha no kwamamara ni byiza birafasha ukamenyekana ukaba uri umuntu uzwi icyamamare ariko isi y'uyu munsi n'ibyo idusaba n'uburyo idusaba kubaho kwamamara ntibihagije byaba byiza wamamaye ufite n'ayo mafaranga igihe rero nafashe umwanzuro wo kuvuga ngo reka ndeke kwamamara kudafite ayo mafaranga ahubwo nshake amafaranga wenda nzamamare nyafite niyo mpamvu nkubwira nti wenda nshobora kuzabigarukamo ninkenera kongera kwamamara nzongera ngaruke mu itangazamakuru ariko uyu munsi ndi hano nshaka amafaranga niyo nkurikiranye igitondo ikigoroba ijoro ubu ndi gushaka amafaranga araza ariko
Na- na- nta banga ririmo nta banga ririmo kuko twatangiye mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi dufite igice cya hegitari dukodesha Yego.
ntabwo turabasha kwigurira ubutaka jyewe na mugenzi wanjye witwa alex tukiri abanyamakuru twakodesheje igice cya hegitari twaje gushinga isosiyete yitwa exodus farm limited ikora ubuhinzi bw'imboga n'imbuto twibanda cyane cyane ku bihingwa byoherezwa mu mahanga birimo imiteja birimo n'urusenda ariko niba mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi twari dufite igice cya hegitari uyu munsi tukaba tubasha gukodesha hegitari zigera muri zirindwi umunani ni uko burya ibikorwa biba biri kwaguka twateganyaga yuko dushobora kubigurisha n'abantu babijyana mu mahanga ariko uyu munsi iyo dutangiye kuvuga tuti noneho kuki tutabyijyanira aho mu mahanga kuki noneho uwo muntu twabihaga ngo bitujyanire tutamukuramo nawe ngo tubyijyanire aho ngaho uba ubona ko nibura hari intambwe ibiterwa kandi binagufasha gukorera ku ntego iyo ufite iyo ntego rero ubasha kugira ngo ugende noneho uyigana bitandukanye no kuvuga ngo kuri konti hashobora kuba hariho miliyoni izi n'izi ntaziriho ariko ziri mu bikorwa izindi ziri mu mishinga icyizere cyo kugira ngo zize cyo kirahari bwa mbere ufata icyo gitekerezo ntabwo byabanje kukugora byarangoye byanansabye uwo mwaka wose nyine wa bibiri na cumi n'umunani twatangiye mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ariko byaje kudusaba ko noneho niba tugeze mu tugeze mu bibiri na cumi n'umunani byansabye umwaka wose wo gutekereza ngo ese nareka akazi nkabaho nareka guhembwa nkakomeza nkabaho vuga nti nagiye ngiye kwikorera ngiye gukora ubuhinzi nibikunda bizaba ari amahiri bagenzi bawe mwakoranaga kuri mikoro basigaye basigaye bimeze bite Ah, ba- ba- ba- barimo banyise umusazi bavuga bati ariko wataye umutwe wararuzwe Eh, birakuyobeye kuko ubundi na- na- uretse na bagenzi banjye n'umuryango n'inshuti n'abavandimwe kwakira ko umuntu wakoraga agahembwa ku kwezi aretse akazi atirukanwa adahagaritswe akigashoboye kandi kamuhembaga akaba kavuyemo nta kandi agiyemo ahubwo avuze ngo noneho ngiye gutangira hasi nishakisha byari bigoye hari umwe yavugaga ati urasaze birakuyobeye igeze gute reka agenda azagaruka ni iminsi mikeya bikamucanga tukabona yahindukiye I- ibyo byajemo kuko nyine ari wo wa muco nakubwiye dufite kwakira rero ko hari umuntu noneho utekereje bitandukanye n'uko twatojwe biba bigoye aba bagenzi bawe b'abanyamakuru ubu ngubu kuri ubu bajya baguhamagara cyangwa se bajya banagusura bakavuga bati nyamara nubwo twakunengaga amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe nacyo kintu kinanezeza cyane burya mu mu byo nkora ni uko ba bantu mu bihumbi na cumi n'icyenda itangira bavugaga bati reka turebe genda ariko nturi butinde wongera utekereze neza ushobora kuba hari ikibazo wagize mu mutwe ikinezeza ni uko noneho ubu ngubu nsigaye nshobora kubona babiri batatu bane bambwira bati tugira inama dushakira umurima hafi aho ngaho natwe tube twahinga wabaye umugishwa nawe
icyo kintu noneho nicyo gituma nanjye ntekereza nkavuga nti ariko nshobora kuba wamugana ibyo bintu nakoze hari noneho abantu batangiye kwibonamo ukuri ndetse biranashoboka yuko hari n'abandi batari n'abanyamakuru ariko bari inshuti zanjye za hafi barimo abo twahuriraga mu kazi bavuga bati noneho natwe tumaze kukumva uyu munsi hari abarenga bangahe rwose ba- bari nko muri batandatu barindwi banatangiye guhinga bavuga bati ntabwo turagera ku rwego rwo kuvuga ngo twahagarika akazi ariko batangiye guhinga
wenda tureke gu- gu- guca urubanza noneho ariko nkurikije ukuntu usobanura birasa naho hari aho wabonye ha- ho kuguma Itangazamakuru.
kuruta gusubira mu itangazamakuru itangazamakuru ndarikunda nararyize nubwo naryize ndi umuswa naryize ndaryumva nda- ndarisobanukirwa ndanarikora nzarigarukamo ntarishakamo amaramuko nzasubira mu itangazamakuru ngiye gusakaza ibitekerezo byanjye ngiye kwikoreramo nshobora no kuba mwenda nka- nkarebamo nk'umushoramari nkarikoramo ndi nk'umushoramari muri ryo nkarikoramo ariko ntavuga ngo niryo rigiye kumbeshaho niryo ngiye gushakamo eh, inzu niryo ngiye gushakamo imodoka niryo ngiye gushakamo uburyo bw'imibereho ni mu myaka iri imbere ishobora kuba ari myinshi ariko nzarisubiramo ababizi baravuga ngo itangazamakuru ni nk'igisirikare ngo rivamo ntirikuvamo ntabwo bikunda ntabwo bigushobokera hari n'igihe wicara uri kumva amakuru ukumva urababaye ukavuga uti ariko uyu muntu kuki aka kantu atagashyizemo Ku- kandi u- u- ubu nabaye umuturage wumva amakuru asanzwe nkanatanga ibitekerezo rimwe na rimwe nka telefona cyangwa se nka- nkandika ubutumwa kuri radiyo ariko ukumva hari akantu ukumva ukavuga uti harimo icyuho hari ahantu yakabaye ageze atageze ukavuga uti uko biri kose iryo shyaka ry'u- ry'uwo murimo rirakomeza nyine rikakurya wabaye mu itangazamakuru urabizi uko bikorwa hano mu rwanda abenshi amakuru tuba twumva ngo ntibanahembwa ariko kwa- kumva nyine agomba kuguma mu itangazamakuru wowe wateye iyo ntambwe abo ngabo bababwira iki
itangazamakuru ni ahantu heza umuntu wese uhari abona amakuru kandi amakuru ahagije kandi ubuzima bw'ubu ngubu n'isi y'ubu ngubu icya mbere nyine ni amakuru umuntu rero uririmo ashobora no kutabona amafaranga yifuza ariko akabona ya makuru abaye ari umuntu w'umunyabwenge ya makuru yayabyaza amafaranga nibyo barimo bavuga ngo ntibahembwa ndanabizi nanjye nabikozemo hari imyaka nakoze ntahembwa kuko mu myaka itandatu nakoze mu itangazamakuru ntabwo ariko yose nahembwaga harimo iyo nakoze nanjye ntahembwa ariko bigufasha iki bigufasha gufunguka mu mutwe aba aba baririmo warongeye ngo nababwira iki ntibibafashe gufunguka mu mutwe ntibibafashe gukoresha ya makuru bafite kuko barayabona kandi menshi ntibibafashe no gufata ya makuru bayabyaza ibindi bitekerezo byabyara amafaranga ugereranije n'ukuntu hanze aho ubuzima bumeze hari ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko akazi karabuze leta- rwanize yego umuntu akumva nta kazi gahari leta ntiri gutanga akazi wowe wafashe iyo ntambwe yo kuvuga ngo ngomba kwihangira uwo murimo hari abantu batinya gutyo akumva ko akazi yagakura kuri leta wagira icyo ubabwira reka mfate urugero rw'umuntu wize uburezi Yego.
muri kaminuza iyo arangije ashobora gufata amafaranga akajya kudepoza i nyagatare nyuma y'ukwezi akajya kudepoza i burera nyuma y'ukundi kwezi akadepoza i nyamasheke nyuma y'amezi atatu akadepoza i kirehe cyangwa se na rusizi asaba akazi aho asaba akazi k'ubwarimu akazongeraho kujya gukora ibyo bizamini aho hose nagiye mvuga ndondora niko rimwe na rimwe narayeyo niko rimwe na rimwe hari n'umuciye ibihumbi ijana bya ruswa cyangwa se bya magana abiri bya ruswa y'akazi kazamuhemba ijana na makumyabiri k'ubwarimu ayo mafaranga nyuma y'umwaka uyateranyije ya- y'izo ngendo n'aho hantu hose yagiye azenguruka ajya gushaka akazi ushobora gusanga harimo igishoro gihinze hegitari kibikodesheje kikanayihinga akabona wa musaruro wayo ariko abantu baracyarambirije kuvuga ngo narize maze kwiga ngomba gushaka akazi namara kukabona nkarwana no kubona poromosiyo yo mu kazi Ni- ni ni nako twigishijwe binapfira cyane cyane muri bwo burezi twahawe simbabwiye ngo baze mu buhinzi bose cyangwa se ngo ngo- uretse ko nabwo ni bwiza wabukunda yabuzamo bunasaba igishoro kitari hejuru ugereranyije n'ibindi n'ubundi bucuruzi ariko aramutse atekereje akavuga ati iki gishoro ndagishora hehe ndagishora kugira ngo nkibyaze iki yatekereza ibyo bintu byombi hanyuma akareba ya mafaranga ari gutakaza akaba yayashora mu kwikorera kwikorera nibyo bya mbere amajyambere duhora tuvuga amajyambere duhora duharanira ni ka gatambwe ka buri munsi ka buri kwezi ka buri mwaka gahunga ubuzima kagane bungu inzira zayo zifite ingeri nyinshi imyuga yose
ukurikiye radiyo ijwi rya amerika nabibutsa ko tukiri mu kiganiro dusangira ijambo aho tuganira n'abahoze ari abanyamakuru mu bitangazamakuru bitandukanye bwana diedone niyo dushima na mugenzi we bwana alexi musabirema bahisemo kuva mu mwuga w'itangazamakuru bakerekeza mu bikorwa by'ubuhinzi bw'umwuga turaganirira mu karere ka bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda kuri mikoro muracyumva eh bagira ubusa waje gukomoza ku bihingwa mu buhinga byari byatangira kumugemura mu mahanga ku bwacu ntabwo turatangira kwiyoherereza ibihingwa mu mahanga turacyafite amakontra n'abandi bantu babifata bakabitunganya bakabitegera indege bakabyohereza mu mahanga ariko icyo twifuza ni uko uyu mwaka cyangwa uzawukurikira ntabwo wasiga tukiri kubiha umuntu bitujyanira twatangiye gutekereza uko natwe twabyijyanira ubu rero turimo turaganira n'abakiriya batandukanye bari i burayi kugira ngo nidutangira noneho tujye tubyihingira tunabyijyanire nibwo tubona ko twazabonamo n'inyungu irenze iyo twabonagamo ubu ngubu igitekerezo cyiza Murakoze cyane.
kugeza ubu ngubu mukoresha abakozi bangahe biterwa n'akazi gahari yaba nge yaba na mugenzi wanjye twize itangazamakuru ntabwo twaje mu buhinzi two twarabwize dufite umuhagoronome rero uhoraho udukurikiranira ibihingwa hanyuma tukagira n'abandi bakozi batanu baba ku murima mu mirimo ya buri munsi biba birimo kuhira bugesera bugira izuba ryinshi haba harimo gutera imiti akenshi iyo ni imirimo iba ihari ya buri munsi ariko iyo akazi kabaye kenshi nko mu gihe cy'isarura hari igihe dushobora kugeza mu bakozi mirongo ine nko mu gihe cy'isarura no mu gihe cy'ihinga n'itera aho tuba dukeneye abantu benshi baza bagakora imirimo ikarangira icyo gihe rero tugira abakozi bagera muri mirongo ine badahoraho ese bugesera warahavukaga cyangwa hari amakuru wari ufite
bugesera njya kuhamenya kuko njya mvuka mu rutsiro mu burengerazuba ndahabona bugesera rero njya kuyimenya nari mu itangazamakuru nyine muri uko kugenda ntara amakuru nganira n'abahinzi nganira n'abaturage batandukanye naje kugira kumenya na bugesera ni naho nahi- nasuye umuhinzi wa mbere watumye noneho ntekereza ariko ubuhinzi bushobora kuba bu- bwavamo ikintu Eh, nawe ndamusuye ni- ni- ni- yitwa twahirwa diedone bakunda kumwita diego naramusuye musura hakurya ahangaha afite kampani yitwa gashora famu naramusuye ansobanurira uburyo abikora ansobanurira iki bituma noneho nanjye mbasha kuvugana ariko ubugesera nkurikije imiterere yabwo nkurikije uburyo hameze nkurikije ibihingwa nshaka kujyamo nkurikije n'uburyo amasambu yabo ateye atandukanye no no mu majyaruguru cyangwa n'iwacu mu burengerazuba haba heza gukorera ibi ngibi mpaza gutyo ku buhinzi mwaje guhinga ku kiyaga ntabwo bijya bibatenguha ugasanga uhingiye ubusa mu gihe cy'imvura
bibaho ibiyaga byo mu bugesera amazi abyuzuza ntabwo ari imvura igwa mu bugesera bikora ku kagera iyo kamenyemo amazi arazamuka akaba yatwara imyaka iyo rero umaze kuhamenyera ugenda umenya imbibi zawe n'imbibi z'ikiyaga aho kizagera n'aho kizagarukira n'igihe cyo kucyegera kiba ari mu zuba nyine uracyegera nta nubwo ari ibyo gusa ibiguca intege mu buhinzi ni byinshi ushobora guhinga bikarwara ayo washoyemo ntagaruke ushobora guhinga be- bikabura umuguzi cyangwa se ibiciro bika- bikajya hasi bikagwa ariko iyo uri mu bikorwa nk'ibingibi byo- byo kuvuga ngo ndikorera uba wariyemeje nyine ni nabyo njya mbwira abantu bambwira ati turashaka natwe kuza gukora ubuhinzi be gutekereza ko muri bizinesi cyangwa se mu- muri ibi bikorwa by'ubuhinzi igihe cyose ibyo washoye a- abantu bagira forumire yo kuvuga ngo ibyo ninjije nkuyemo ibyo nashoye mpita mbona inyungu rwiyemezamirimo mwiza n'ubasha guhangana n'ibyo bihombo ntabwo ari uwinjiza amafaranga menshi
kuri ziriya hegitari zirindwi mwatubwiye mumaze kugeraho nubwo mwatangiye kuriya kuri imwe n'igice cyangwa itanageze murateganya kwagura turacyateganya kwagura kuko niba tuvuga ngo turi gushaka uburyo twakohereza ibyo duhinga mu mahanga aritwe tubyoherereje bizadusaba ko tugira ubuso bugari buhingwaho ibyo bihingwa ariko nyuma yo kugira ubuso bugari tukanagira abahinzi duha amasezerano bagahinga tubagurira tukababera isoko nk'uyu munsi niba tuvuga ati hari abo tuganira bari mu bwongereza bashobora kukubwira bati "Tu- turashaka wenda imiteja toni buri wa kane ijya ibitugezeho cyangwa se toni ebyiri cyangwa eshatu za buri cyumweru urumva rero bi- bi- bidusaba kugira iteganyabikorwa duteganya tukavuga ati turava hano turagana ahangaha turahinga hegitari zirindwi turagera ku icumi turagera ku cumi n'eshanu turagera ku turazirenza ibyo byose ni ibintu ni mu igenamigambi ryo mu myaka iri imbere ariko turateganya kwagura tubifurije amahirwe masa rero turabashimiye cyane nta kindi twakongeraho ni uko hari ubufasha butandukanye tubona bwaba ubugenerwa urubyiruko rukora ibikorwa nk'ibi ngibi leta twageza dufatamo n'inguzanyo zagenewe urubyiruko rukora ubuhinzi mu kigega cyitwa bdf turabashimira tukomeza none kugenda tugira abandi bahinzi baba batugira inama babidutanzemo nabo turabashimira cyane ariko noneho namwe kuba mwongera mukadutekereza mukavuga muti umuvandimwe yaheze hehe yagiye hehe buri birengero mukongera mukadutekereza namwe turabashimira cyane
amajyambere arasabye yenda yashaka isano avugutira abatinyi bakagwiza ubugira inka nzigitebwe n'ubugwari uti bose nzaba mu bwigunge
maze kumva ibitekerezo bya niyo dushima negereye na mugenzi we musabirema bafatanya mu bikorwa by'ubuhinzi we ariko ntitwaganiriye mu gishanga kubera izindi nshingano yari yagiyemo zo gukurikirana ibindi bikorwa by'ubuhinzi mu yandi masambu nawe ntahabanya na mugenzi we niyo dushima ku mpamvu yamuteye kumva ko yareka umwuga w'itangazamakuru akajya mu buhinzi icya mbere kiruta ibindi cyatumye tuvamo gukora kugira ngo tu- dutange urugero ku buhinzi bwakorwa nk'ubucuruzi nka bizinesi ishobora kuvana umuntu ku rwego runaka ikamugeza ku rundi icya kabiri nta guhisha ni uko tutabonaga inyungu twifuza mu itangazamakuru twabonaga inyungu twifuza zishobora kugaragara mu buhinzi kurusha uko zagaragara mu itangazamakuru hari bagenzi banyu bakiri mu itangazamakuru bahisemo neza murababona umuti
ntabwo navuga ngo bari mu buyobe kuko itangazamakuru ni umwuga twize twishimiye kandi dukunda no kuwukora nanabashishikariza gukomeza kuwukora bakanazamura urwego bariho rukagera ku rundi ariko nanone n'ubuhinzi ni umwuga mwiza namaze kubona ko ku bwanjye wandutiye itangazamakuru kuko wangirije ku rwego ntariho igihe ntari mu itangazamakuru ariko nanone ni umwuga ujyamo kuko uwukunze si umwuga ujyamo kuko wiganye runaka wawukoze uzumva abikunze namushishikariza kubikora ariko ntazagire ubijyamo yiganye runaka
ubwo uwaza yiganje ingaruka zamubaho ni izihe guhinga ni akazi kagoye gasaba kukitaho umunota ku wundi uje wiganye rero umutima waguma mu itangazamakuru umubiri ukabujya mu buhinzi birasanga umubiri n'umutima bize byose biri mu buhinzi
gerageza udusangize itandukaniro mu itangazamakuru no mu buhinzi by'umwihariko reka tugume mu rwanda kubera ko mu rwanda itangazamakuru hari abavuga ngo hari abadahembwa hari abategereje ko kanaka yakoresha inama cyangwa ikigo runaka cyakoresha inama duhe iryo tandukaniro
itandukaniro ubundi ku muntu uri mu itangazamakuru ahita aribona aho ni mu rwanda kuko njye mu myaka namaze mu itangazamakuru sinigeze mbona ikigo cyigenga mu itangazamakuru kandi kitari mpuzamahanga gihemba mu buryo buhoraho kenshi ibigo byigenga bihemba ukwezi kumwe bikongera guhemba nyuma y'amezi atatu cyangwa atandatu ari naho bihera bavuga ko mu rwanda itangazamakuru ritakora mu buryo bw'umwuga kuko nta buryo bw'umwuga bubaho umuntu ashonje mbona ahanini bitandukana ku buryo ibinyamakuru bya leta n'ibyigenga bibaho mu buryo butandukanye ari nayo mpamvu twese yaduteye kuvuga ngo dufashe icyemezo turivuyemo si uko twari turyanze twari turikunze kandi yari dufashe neza ngewe no guhembwa ntibyari nabi cyane ariko hari ikintu kiruta ikindi ubuhinzi bwaturutse itangazamakuru cyane cyane iryigenga kuko nibyo twarimo twese dufate isuka tuze
icyo ni icyemezo umuntu yifatira ku giti cye
kari agaciro nuko uri hano mu bugesera urahari ariko ntunahavuka warahageze uhabona gute
ukuntu nahabonye ubwo ndavuga muri mu buryo bw'ubuhinzi kuko aribwo mbamo icya mbere ntabwo abantu baramenya guhinga mu buryo bugezweho mu buryo bw'umwuga baracyahinga mu buryo bwa gakondo ari naho kenshi mpera nsaba ko inzego za leta zi- zishinzwe ubuhinzi zakongeramo ingufu zikigisha abantu guhinga ariko mu bugesera ni ahantu hari ubutaka bwiza bwera ku muntu ushaka guhinga wese yahinga akagira umusaruro yifuza ariko nyine hari ikibazo cyo kuba abantu bataramenya guhinga mu buryo bw'umwuga no kubyaza umusaruro amahirwe ahari eh, mu buryo bw'ubuhinzi hari ikintu cyaba cyarakubayeho mu itangazamakuru ukavuga uti ngomba kugana ubuhinzi hari terime yambabaje niba yanyumvise ngira agahinda hari terime najyaga numva ngo furiranshi furiranshasi ba bandi bahenga bihiye bakajya avuga kurya uti muri iyo hoteli habaye inama iyi ni isaha yo kurya reka njyeyo birarangiye i- nyuma harindira ahangaha reka nawe njye Ak- akabaho gutyo avuga ngo ahengera aho bihiye mu nama bihiyemo akagenda nabibwiwe n'abantu babiri biri no mu bintu byanteye gufata icyemezo nkavuga nti itangazamakuru ndimo nkora bishobora kuba bidafite isura nziza mu rwanda sinavuga ko mu by'ukuri wenda atari nziza kuko hari n'aba- n'abaharabika ibintu kuko yumva atabishaka cyangwa kubera imyumvire ye ariko iryo jambo ryarambabaje kumva ko hari umuntu ubayeho ahengera aho bihiye akajya kurya ari umuntu wize w'umunyamakuru ukwiye kuba uvuganira abantu ariko agahengera aho bihiye iyo terime furinancazi yarambabaje iragira iti wifatire umwanzuro wowe uraje wenda warangije kaminuza wabaga i kigali uje mu bugesera wasanze abantu batazi kwambara inkweto iyo ubabonye ubona ibintu bitandukanye ubana gute nabo kugira ngo umubwire ngo wajya mu mbuto wambaye inkweto cyangwa ukazikuramo mubana gute
Eh, umuntu ubundi twese niko tubayeho uba ukeneye igituma uramuka igituma ubaho mu buryo busanzwe icya mbere umuntu wese ni umuntu uba ugomba kumwubaha nk'umuntu nyine ufite icyo ashoboye wowe wenda udashoboye nk'uko nawe hari icyo uri bumuhe we adashobora kwibonera uba ugomba kumwereka ko umukeneyeho ko icyo atishoboreye uri bukimuhe nawe icyo utishoboreye ari bugikore hanyuma mukubahana ukamwubaha uko ari nawe akakubaho uko uri bitewe n'icyo buri wese amariye undi urebye ni ubwo buryo bwo kubana n'abantu kandi isi bundi niko ikwiye kuba iteye ugomba kubaha umuntu uko ari icyo ashoboye n'icyo nawe ushoboye mukagihana mu buryo bwo kubahana ndagushimye eh, uranshimiye nanjye ndagushimiye kandi nanabasanga nyine mujye muza muturebere murebe igenda n'ibitagenda kuko nk'ubu twe twize itangazamakuru ntabwo twize ubuhinzi kandi nyamara dukora mu buhinzi rero ijwi ryacu ryonyine ntaho ryagera ariko iyo ryunganiwe n'iryanyu hari aho rigera hari ubumenyi tutagira tuba dukeneye kugira turavuga tuti ababishinzwe bajye bagerageza badushakire amahugurwa kuko gukora ibintu utize biragora ni nk'uko wavanga umuntu yazamuye itangazamakuru atararyize nawe nyine rigomba kumugora uretse kuba ibi bikorwa bigira inyungu kuri ba nyir'ubwite babitangije binagirira inyungu bamwe mu babituriye babibonamo imirimo ni mu karere ubusanzwe kubona icyo gukora biba ari ingorabahizi bwana naniyasi ruge n'indinda w'imyaka mirongo itatu n'itanu ari muri abo ni n'umupapa w'abana babiri mu rugo mbasha kubona nyine amafaranga yo guhaha n'ayo gutanga mituweli n'ayo kugura imyenda mbere wakoraga iki ubona byarahinduye iki ku buzima bwawe mbere nari isanzwe nyine nkora ariko cyane cyane inaha akazi kabonekaga mu kwa kabiri ko guhe- kurimira ibishyimbo mu mpeshyi twabaga turi gupfa ubusa nta kazi kari kariho ubu ngubu rero akazi kabaye munange turakora nta kibazo tukabasha kwiteza imbere muri rusange se wenda isura y'imibereho ya hano mu bugesera ubona yorohereza umuturage wa wundi wo hasi bimeze bite
ubu ngubu umuntu udafite akazi ngo abone icyo gukora nyine nk'ubu cyane cyane mu mpeshyi biramugora ariko nkatwe nyine tuba dufite akazi ka buri munsi gahoraho nta kibazo ubuzima buba bworoshye Mm.
muhembwa ku kwezi cyangwa ni ku munsi duhembwa ku kwezi ariko twebwe tuyafata uko tuyashatse nyine nko mu cyumweru nimujijuke rubyiruko mwirengagize ibibatanya musangire ingendo igana ibyiza nimuvugurure koperative ariko cyane cyane mwivugurure ubwanyu
turabashimiye cyane aba banyamakuru bwana diyedone niyo dushima na mugenzi wawe bwana alexis musabirema ku gitekerezo cyanyu ukwihangira imirimo ubumvaga ikiganiro dusangira ijambo namwe twongeye kubashimira tugira tuti ubwo bamwe muri mwe namwe ni ahanyu ho kwifatira umwanzuro ariko tunabibutsa ko ku zindi ngingo nshya mwatwandikira kuri radiyo yacu at voanews com cyangwa se kuri radiyo yacu at gmail com aha niho nsoreje ikiganiro dusangira ijambo nari nabateguriye mbifurije gukomeza kunogerwa na gahunda z'ijwi rya amerika mwari na eh bagira ubusa naho utaha turamushimiye mugenzi wacu eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumiye